muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti ni kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho kuri facebook mwadusanga kuri voa radiyo yacu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na fideni niyongabo nanje ndabaramukije kandi ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha
abayobozi uko turi aha ngaha nanone nitwe bihera tutakoze neza mu buryo bwubahiriza icyifuzo cy'abanyarwanda cyangwa igihugu ariko wowe wiyumvamo ko wakoze neza ingaruka abo zijyaho nyine birumvikana ko ari abana uwo ni perezida paul kagame w'u rwanda mu muhango wo kurahiza abayobozi bashya barimo abo muri minisiteri y'imari kimwe n'abo mu rwego rushya rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yishyuye n'ishyabo ryinshi cyane ku gikorwa cyo gusaka ibiro by'umushikizamanza wiwe michael cowen cyakozwe n'ibiro bijejwe gutohoza ibyaha fbi yatangaje ko icyo gikorwa cy'ibiro fbi ari akamaramaza
umurusiyakazi yulia skripal waroganywe na se sergei skripal mu bwongereza yavuye mu bitaro
abahinga mu by'amategeko muri afurika y'epfo bavuga ko oscar pistorius yarangije uburyo bwiwe bwo kunguruza ku gihano cy'umunyororo w'imyaka cumi n'itatu yagiwe n'icyaha cyo kuba yishe umukobwa bakundana riva stinken
izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya mugume ku maradiyo yanyu
amakuru yo hirya no hino tuyahere ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho perezida donald trump yishyuwe n'ishavu ryinshi ku gikorwa cyo gusaka ibiro by'umushikirizamanza wiwe michael cohen cyakozwe n'ibiro bijejwe gutohoza ibyaha fbi yatangaje ko icyo gikorwa cy'ibiro fbi ari akamaramaza abakozi b'ibiro fbi bashyize mu bikorwa umutahe wo gusaka ibiro bya michael cohen n'ihoteli ya bamwe ibyo ni mu ntumbero yo gufata inzandiko zijyanye n'iby'amafaranga hamwe n'izindi nzandiko harimo izijyanye n'amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu cohen yahaye stormy daniels akina amareresi arimwo imibonano mpuzabitsina abantu bakurikirana iyo dosiye babwiye ikinyamakuru washington post na new york times ko cohen ariko akurikiranwa ku by'uko ashobora kuba yabeshya banki kugira ronke ingurane igikorwa cyo gusaka ibiro bya michael cohen kivuga ko cyabaye bisabwe n'umushikirizamanza adasanzwe robert mueller mueller amaze umwaka atohoza ukwivanga mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri amerika k'uburusiya n'uko abari bajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza cya donald trump boba bakoranye n'uburusiya perezida trump avuga ko igikorwa cyo gusaka ibiro by'umushikirizamanza wiwe ari igikorwa gityoza igihugu cyose tugume hano muri leta zunze ubumwe za amerika tom bosad wari umujyanama mu by'umutekano mu gihugu wa perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yeguye ku mirimo ye itangazo dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu rivuga ko perezida trump yashimiye bosad ku bwitange yagaragaje mu kubumbatira amahoro n'umutekano by'igihugu iryo tangazo rikomeza rivuga ko bwana bosat yagaragaje ubuhanga mu kurinda igihugu ibikorwa by'iterabwoba gukomeza umutekano w'ibikorerwa kuri interineti ndetse no guhangana n'ibiza iryo tangazo ryasinywe n'umuyobozi w'itangazamakuru sarah sanders ntirivuga impamvu y'ubwegure bwa bosat hari abavuga ko bwana bosad ashobora kuba yasezeye kubera kutabona ibintu kimwe n'umujyanama mukuru mu by'umutekano mushya john bolton bamwe bemeza ko bolton arimo kugerageza kubaka ikipe ye
tuje muri afurika abahinga mu by'amategeko muri afurika y'epfo bavuga ko oscar pistorius yarangije uburyo bwiwe bwo kunguruza ku gihano cy'umunyororo w'imyaka cumi n'itatu yagiwe n'icyaha cyo kuba yishe umukobwa bakundana river steenkamp sentare nkuru yo mu gihugu cya afurika y'epfo yaranse ibyasabwe na pistorius ku munsi wa mbere byo gusubira kwihweza umunyororo yaciriwe ibyo birangije urubanza rw'iwe rumaze hafi y'imyaka itanu oscar pistorius yigeze kuba ari umwe mu banonotsi bari bazwi cyane ku isi pierre de vos umuhinga yanonoseye ibijyanye n'ibwirizwa nshingiro yigisha kuri kaminuza ya cape town avuga ko ata kintu na kimwe sentare ishobora gukora ku bijyanye n'ivyerekeye pistorius mu mwaka uheze sentare ntayegayezwa yungururizwamwo imanza yongereje mu birenga inshuro zibiri umunyororo w'imyaka itandatu yaciriwe ku bijanye n'igandagurwa rya river steenkamp Uh, river steenkamp yari afise imyaka mirongo ibiri n'icenda yarashwe inshuro zine n'isoro zaciye mu muryango w'ikibanza c'ukwiyogeramwo imuhiriwe ku munsi w'abakundana wa saint valentin eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu oscar pistorius muri iki gihe afise imyaka mirongo itatu n'umwe yavuze ko yamwitwa yamwitiranije n'umusuma azotegerezwa kumara n'ibimburiburi ica kabiri c'umunyororo w'imyaka cumi n'itatu yaciriwe imbere y'uko ashobora kurekugwa agakurikiranwa atari mu munyororo mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umusiyakazi yulia skripal waroganywe na se sergei skripal mu bwongereza yavuye mu bitaro Julia na se wahoze ari intasi nyuma akaza guhabwa ubuhungiro mu Bwongereza basanzwe ku muhanda hafi y'amaduka ari mu mujyi wa Salisbury bicaye ku ntebe bataye ubwenge ise yari yarahamijwe n'uburusiya ibyaha byo kunekera ibiro by'ubutasi by'abongereza mi6 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nyuma akatirwa igifungo kubwo kugambanira intasi z'uburusiya ku bwongereza yaje kubabarirwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mu ihererekanya ry'intasi hagati ya amerika n'uburusiya ibihugu byinshi byiganjemo ibyo mu burengerazuba byemeza ko icyo gikorwa cyangwa se igitero cy'uburozi cyagabwe n'uburusiya uburusiya bwahakanye ibyo birego busaba ubwongereza kwerekana ibimenyetso byemeza ko uburusiya aribwo bwari inyuma y'icyo gitero ibitero bikoresheje uburozi nk'ubwakoreshejwe kuroga abo barusiya byaherukaga mu ntambara ya kabiri y'isi umuyobozi w'ibitaro bya salisbury christine blanchard ntiyigeze atangaza umunsi yuriya yavuye mu bitaro ariko harabemeza ko yaba yarasezerewe kuri uyu wa mbere amakuru y'aho yajyanywe kuba akomeje kugirwa ibanga
tugarutse muri afurika bitegekanijwe ko umugwi w'abashingamateka mu gihugu cya zimbabwe urengukisha robert mugabe yahoze ari perezida kugira yishyure ibibazo ku bijyanye n'itohoza ku mafaranga yavuye mu gisata cy'ubutare bwa diyama yazimanganye amakuru yatangajwe n'umushingamateka uno munsi wa kabiri abashingamateka bafise imigambi yo kubaza mugabe ku byo yatangaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ko igihugu cya zimbabwe cyatakaje miliyoni cumi imiliyaridi murantu nka cumi na zitanu y'amadolari y'amafaranga avuye mu butare bwa diyama bivuye kuri ruswa mugabe leta yiwe yagirizwe ko yasahuye amafaranga avuye muri diyama yakuwe ku butegetsi n'igisirikare mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze yasubiriwe n'uwahoze ari cegera ciwe emerson mnangagwa temba mliswa umushingamateka yigenga ayoboye umugwi w'inama nshingamateka ujejwe ubutare n'amasoko ntankanguvu yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko uwo mugwi wafashe ingingo yo gutuma ko robert mugabe kugira yishyure ibibazo vyawo atangaza ko bashaka kumenya iyo mugabe ico gihe yari perezida yakuye igitigiri c'imiliyaridi cumi na zitanu y'amadolari mliswa avuga ko atatariki irategekanywa ku vyerekeye gutuma ko mugabe kugira yishyure kuri ayo mafaranga yavuye mu butare bwa diyama yazimiye ivy'uko azotegereza guseruka imbere y'abashingamateka kugira yishyure ivyo bibazo ntibitomoye guverinoma ya siriya yahamagariye ibiro bishinzwe kurwanya intwaro z'uburozi mu muryango w'abibumbye gukora iperereza ku gitero cy'ibyuka by'uburozi giherutse guhitana abantu hafi y'umurwa mukuru damas minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa siriya yavuze ko igihugu cye cyiteguye gufasha no gukorana n'intumwa z'umuryango w'abibumbye gushyira ahagaragara ukuri kuri ibyo bitero mu mujyi wa duma hagati aho ibiro by'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika byatangaje ko perezida donald trump yahisemo gusubika urugendo yagombaga kugirira muri amerika y'amajyepfo kugira ngo akomeze gukurikiranira hafi ibera muri siriya n'ibyemezo amerika itegura gufatira icyo gihugu uruzinduko n'inama yagombaga kuzitabira bizakurikiranwa na visi perezida we mike pence nubwo perezida trump yiyemereye ko agiye kwihimura kuri siriya mu mbabare n'ibindi bihugu bikorana nayo kugeza ubu ntaratangaza icyo azakora siriya yo ikomeje guhakana ko yakoresheje intwaro z'uburozi ku baturage bayo uburusiya nabwo bumaze igihe bushyigikiye leta ya siriya bukavuga ko nta bimenyetso bihari bigaragaza ko ibyo bitero byagabwe n'icyo gihugu mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda hatangijwe urwego rushya rushinzwe ubugenzacyaha uru rwego rwemerewe gufunga ndetse n'abakozi barwo bemerewe gukoresha intwaro mu gihe bari mu kazi ukurikije uko urwo rwego ruteye biragaragara ko rwafashe inshingano yari isanzwe ikorwa n'ishami rishinzwe ubugenzacyaha muri polisi y'igihugu kuri uyu wa kabiri nibwo abayobozi b'uru rwego rushya barahijwe n'umukuru w'igihugu paul kagame ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboye itegeko rishyiraho uru rwego rivuga ko rufite inshingano zo gukumira ibyaha bitaraba ndetse rukanakora iperereza ku byamaze gukorwa byaba ibigaragara cyangwa se ibyakozwe ku buryo bw'ikoranabuhanga uru rwego rufite inshingano zo gushakisha no gufata abenegihugu n'abanyamahanga bahunze bakekwaho gukora ibyaha uru rwego kandi rufite ububasha bwo gufata abakekwaho ibyaha no kubafunga runemerewe kandi gufunga agace k'ahantu no kutemerera abantu kukageramo cyangwa gushyira mu muhanda bariyeri mu rwego kurinda umutekano cyangwa gukumira cyangwa kugenza ibyaha uru rwego rufite ububasha bwo gusaka umuntu mu gihe rwabiherewe uburenganzira ariko runashobora gusaka nta ruhushya rufite iyo hari impamvu zihutirwa urwego rufite ububasha bwo gufatira imitungo mu gihe nyir'imitungo akurikiranyweho ibyaha uru rwego rurasa n'uruvukanye ingufu nyinshi cyane kandi zanditswe mu itegeko runemerewe no kugenzura itumanaho ry'abo rukekaho ibyaha kandi rutabanje kugira uwo rubisabira ububasha ukuriye uru rwego koroneri ruhunga kibezi jano n'umwungirije bamaze kurahira imbere ya perezida wa repubulika kuzatunganya imirimo bashinzwe perezida paul kagame yasabye aba bayobozi kurushaho gutunganya ibyo bashinzwe kandi bakarangwa n'imyifatire myiza hari imikorere igomba kuturanga niba tugomba kuva aho turi tukagera aho dushaka kugera imikorere hari imyifatire hari imyumvire iyo bitagenze neza dukwiriye kwibukiranya tukibuka ko nk'abayobozi uko turi aha ngaha nanone nitwe biheraho tutakoze neza mu buryo bwubahiriza icyo cyifuzo cy'abanyarwanda cyangwa igihugu ariko wowe wiyumvamo ko wakoze neza ingaruka abo zijyaho nyine birumvikana ko ari abandi usibye umuyobozi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha hanarahiye madamu karihanga bizaberi nk'uwungirije umuyobozi mukuru w'uru rwego perezida kagame kandi yanarahije madamu wera claudina wagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi asimbuye yuzuye asimbuye uziyeri ndagije imana uherutse kuba minisitiri w'imari n'igenamigambi wari usanzwe muri uyu mwanya Claver gatete yajyanywe muri minisiteri y'ibikorwa remezo aho asimbuye musoni james kuri uyu mwanya koroneri ruhunga kibezi jano wagizwe umuyobozi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha asanzwe ari umusirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda uyu mugabo afite impamyabumenyi zitandukanye yavanye muri za kaminuza zinyuranye hari ijyanye no kugenza ibyaha yabonye mu bihumbi bibiri n'umunani ayikuye muri leta zunze ubumwe za amerika mu ishuri ry'ibiro bishinzwe ubugenzacyaha fbi national academy koroneri ruhunga kibezi afite n'impamyabumenyi yo kurwanya iterabwoba yabonye muri bibiri na gatandatu ayikuye mu budage ndetse n'iy'iperereza yakuye pretoria muri afurika y'epfo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu naho umwungirije madamu isabelle karihangabo we yari asanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutabera afite impamyabushobozi ihanitse mu by'amategeko uru rwego rutari rusanzweho ruzagenzurwa na minisiteri y'ubutabera asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tugume mu rwanda urukiko rukuru kuri uyu wa kabiri rwimukiye i kayenzi mu karere ka kamonyi kuhaburanishiriza bwana leopold munyakazi ku byaha bya jenoside uyu wahoze ari umwarimu muri kaminuza hano muri leta zunze ubumwe za amerika yirukanywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yahanishijwe igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza iburanisha rya none ryabereye mu kibuga kiri imbere y'ibiro by'akagari kakirwa mu murenge wa kayenzi mu karere ka kamonyi mu majyepfo y'u rwanda aho bwana leopold munyakazi avuka bikekwa ko yakoreye ibyaha bya jenoside urukiko rwamanutse kumuburanisha ku ivuko nyuma y'ubusabe bwe kuko avuga ko umucamanza wa mbere yamwirengagije munyakazi yagaragaye mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa amataratara mu maso mu bitugu n'agatambaro ko kwibuka mu ibara ry'ivu yari mu nkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru maremare afata ku ikabutura ku ivuko munyakazi yashinjuwe n'abatangabuhamya batatu n'abatangamakuru babiri babimburiwe na asiteria nyirarukundo umukecuru wari mu bahigwaga muri jenoside mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yabwiye urukiko ko munyakazi yageze i kayenzi ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa kane jenoside yaratangiye kandi ko nta kibazo ko yakoreye abatutsi yemeje ko yabonye munyakazi mu muhanda atembera n'imbunda i kayenzi kandi ko nta muntu n'umwe yigeze ayirashisha yavuze ko muri icyo gihe bamaraga kwica abatutsi babyigambiraga mu kabari kari aho kandi ko atigeze yumva bavuga munyakazi umucamanza bwana antoine muhima yabajije inkomoko y'iyo mbunda umutangabuhamya yasubije ko atayizi ariko ko kuri radiyo yita ko yari ishinzwe guteranya abanyarwanda birwaga bavuga ko abayobozi bagomba guhabwa imbunda zo kwirinda ku cyo kuba ahakana ko munyakazi ntawe yarashishije imbunda umucamanza yamubajije aho abishingira yavuze ko nta na rimwe yayumvise iturika uyu wacitse ku icumu rya jenoside yakunze kurangwa n'amarangamutima adasanzwe kuri munyakazi ku cya bariyeri bivuga ko yari imbere yo kwa munyakazi yicirwagaho abatutsi nk'ahandi henshi yakunze gusubiza umucamanza amanitse ikiganza mu ndahiro za hato na hato yagize ati imbere y'imana isumba byose nta na kimwe kibi munyakazi yakoze inaha mbere yo kugira icyo amubaza munyakazi yahagurutse mu ijwi risara yabwira umucamanza ati nyakubahwa perezida ikintu cy'ingenzi mbanza kuvuga ni ugushimirira umutangabuhamya kuko ibyo avuga arabizi birumvikana yari ahari umucamanza yamwibukije ko iyo myitwarire itemewe hari kandi francoise nyiransabimana n'umugabo we alphonse yamuremye umucamanza yakuye ku rutonde rw'abatangabuhamya bagira abatangamakuru kuko bemeza ko bafitanye amasano na munyakazi magingo aya nibo bamucungira imitungo iri kayenzi nabo bamushinjiye ko nta nama yumvise yagiyemo zitegura ubwicanyi ko nta bitero by'ubwicanyi bamubonyemo bombi bemeje ko babonanaga munyakazi imbunda ariko ko ntawe yayirashishije umucamanza yabajije umutangabuhamya yamuremye niba munyakazi yari azi kurasa maze mu gisubizo cyuje amarangamutima abanje kwimyoza ati byahehe se wa muntu uretse ko n'imvugo yahise itera imbaga yari aho guturika isekeri icyarimwe umutangabuhamya alphonse gasani wari mu bagize uruhare muri jenoside kayenzi yashinjuye munyakazi maze avuga ko nta n'ububasha yari afite bwo kugira icyo akora ngo abatutsi baticwa yavuze ko iyo munyakazi aza kugira ububasha bwo gukumira jenoside yagombaga kubanza kurinda abe bishwe abatangabuhamya bari bateganijwe barangije byabaye ngombwa ko bwana muhima atanga ijambo ku bandi bifuzaga kugira icyo bavuga ku cyo bazi kuri munyakazi iri defonse nigena wavuze ko yahingaga imbere yo kwa munyakazi muri jenoside nawe yemeje ko munyakazi yari afite imbunda ariko ko nta mututsi yayicishije uyu mutangabuhamya yabwira urukiko ko munyakazi yatakambiye interahamwe ngo zireke kwica abatutsi bari bahungiye iwe nta byinshi munyakazi yabajije abamushinjura uru ni urubanza rwakurikiwe n'abaturage babarirwaga muri magana atanu kandi umutekano impande zose wari wakajijwe urubanza rurangiye mu ruhame bwa rinosa mandera umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa kayenzi yahaye ubutumwa abaturage ategeka buganisha ku isura y'ubutabera bw'u rwanda mwabibonye ko byose bishoboka biraduha icyizere cya leta yacu y'uko ibintu byose bishoboka mu rwego rw'ubutabera muri uru rwanda kugira ngo mwabibonye rero umuntu kuva muri amerika akagaruka akaza ahangaha mwabonye ko ari ibintu bidasanzwe bivuze ngo n'uwakora icyaha uyu munsi mu gihe ubutabera bubona yuko hari icyo bashaka kumubaza niyo yaba yaragiye yagaruka abaturage ba kayenzi bishimiye ko urubanza rwabereye iwabo bakabona uko ubutabera butangirwa mu ruhame uwacitse ku icumu batanze ubuhamya bushinjura munyakazi ku byaha bya jenoside urubanza rurangiye yabwiye ijwi rya amerika ko mu magambo ye icyo munyakazi azira mu gace k'iwabo ari uko atajya agasabana kuko ngo yari umuntu wize ku gasozi wenyine ngo bamufataga nk'umwirasi ubuhamya bwawe umuntu ashobora kugira ngo wenda hari icyo mupfana ntacyo rwose simuca kugira ngo azagire icyo amarira simuca ko yagize icyo amarira ndi umukene rwose ndi n'umupfakazi ndi n'imfubyi hose imiryango yanjye yarashize nta muntu mfite negekeraho ngo azangire n'ubundi mu nzu yaguye buri wese namuciraga urubanza ngo azakunde azamfashe ariko ukuri gushingaho amaguru abiri ukemera ukanabizira ariko utanyoye amaraso y'umuntu ku cyarengana n'umuntu arengana uramurengana namenye imana ndi mu gakiza nagiyemo nyuma y'intambara ndigishwa menya ukuri aho kuri ntuzi umwana w'imana ntiyasabana n'abantu bwana leopold munyakazi yirukanywe muri amerika muri leta ya alabama mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yari umwarimu muri kaminuza mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi inkiko z'u rwanda zamuhamije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu ibyaha byose yita ko ari ibicurano urubanza rurakomereza mu rukiko rukuru kuri uwa gatatu umucamanza akomeza kumva abashinjura munyakazi ariko noneho barindiwe umutekano aho bagira ubusa ijwi rya amerika ikamunya mu majyepfo y'u rwanda urakoze erike kuri iyo nkuru tuze mu burundi aho urongoye igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu kiraba iby'impunzi ku isi hcr ari mu rugendo mu burundi kuri uyu wa kabiri yabonanye n'umukuru w'igihugu cy'u burundi filipo grandi yemeye ko agiye guhuza abegwa n'ikibazo c'impunzi mu gihugu c'uburundi n'u rwanda kugira abarundi bahungiye mu rwanda batangure gusubira mu gihugu c'amavukiro nk'abahungiye mu gihugu ca tanzania umumenyeshamakuru w'ijuru rya amerika rema nzimana niwe yakurikiranye iyi nkuru Icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yemeje ko umukuru w'igihugu yashimikiye ku ngorane z'abategetsi b'u Rwanda badashaka ko impunzi z'u Burundi zitahuka mu gihugu cabo. Alain Diomede Nzeyimana yavuze ko n'ikibazo cyo kudahuza ku biharuro by'abarundi bahunze igihugu cyashikirijwe uyarongoye ico gisata c'ishirahamwe mpuzamakungu.
yamusobanuriye ingorane zisanzwe zihari ngaha mu karere nk'aho oh, hariho ibirego bimwe na bimwe muzokumva yuko hari nk'impunzi mu Rwanda ziba zishaka gutaha mugabo bikumvikana yuko abategetsi bo mu Rwanda bataba bashaka yuko ico kintu kiba yamubwiye kandi nibi ibibazo vy'ibiharuro kuvuga ngo uh, impunzi z'abarundi ziri hanze ngo zingana gutya na gutya ati ico nyaco umukirabe kuko ntibiha izina neza uh, ishirahamwe rikomeye nka HCR Filippo Grandi arongoye ishyirahamwe rirabi by'impunzi ku isi yavuze ko ashima ko hari impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe zimaze gutahuka zivuye mu gihugu ca Tanzania uyarongoye HCR yemeza ko abari mu Rwanda bitaborohera gutahuka avuga ko agiye gufasha kugira haba ihuriro ry'indongozi z'u Rwanda n'u Burundi kugira baganire kuri ico kibazo Je lui dis que c'est toujours un peu plus compliqué du côté rwandais, on le sait, mais je lui dis que namubwiye ko bigoye ku ruhande rw'u Rwanda ariko ko twabonanye na Perezida Kagame uno munsi tukaba tubonanye na nkuru nziza twumvikanye ko twoshiraho ihuriro ryo kuvugana kugira byige ibibazo by'impunzi z'u Burundi ziri mu Rwanda dialogue pour examiner toutes les questions relatives aux réfugiés burundais euh, au Rwanda. On a ce cadre, vous le savez, avec la Murazi ko iryo huriro risanzwe ririho mu gihugu ca Tanzania ni ngombwa ko ibibazo by'impunzi bitorerwa umuti mu biganiro à travers le dialogue, à travers la discussion.
nayo ku bijanye n'ibiharuro bidahurizwa ko Grandi avuga ko ivyo HCR itanga atovuga ko atari vyo ariko ko hariko harakogwa isuzumwa mbere yakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira abafise amakenga ku biharuro arangire Alors j'ai dit euh, au président de la République, je ne pense pas que c'est des faux chiffres.
nabwiye umukuru w'igihugu ko ntemera ko atari ibiharuro bitari byo ariko ko ari ibiharuro bitegerezwa gusuzumwa twarabitanguye mu bihugu byose birimo impunzi z'abarundi kandi tuzobikora ku buhinga bwa none nosaba leta y'u Burundi gutenyenya kuko ni igikorwa gifata akanya dushaka kubikora kugira amakenga ahere kuri uyu cyangwa uriya mais on va faire cette vérification de la manière la plus efficace possible.
abajijwe nimba uburundi buzo kwitaba imibonano bagiye gukorana n'indongozi z'igihugu cy'u Rwanda ku kibazo cy'impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishuye ijwi rya Amerika ko Burundi buzo kwitaba iyo mibonano barabwiteguriye cyane rwose nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yavuze yuko igihe cyose iyo nama bazoyituma ko eh, abasanzwe babijeje mu bushinganajwi nta- nta- hagati mu gihugu cyane n'abandi bose bashobora ku- kugira ico batereye kugira ico kibazo gitore inyishu bazogira inama hanyuma ba- bazorondera ikibanza kitari muri ivyo bihugu bibiri aho bashobora guhurira hanyuma ba- ba- bagatora inyishu y'ivyo bibazo ku birego vya leta y'u Burundi ko hoba hari abakozi b'ishirahamwe HCR babuza abarundi gutahuka Filippo Grandi yabihakanye avyamirira kure akavuga ko ico abo bakozi batemera ari ugushaka gutahukana impunzi ku nguvu uyarongoye igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kirabe vy'impunzi ku isi HCR yashimiye indongozi z'u Burundi kubera zihaye ubuhungiro abakongomani bagera ku bihumbi mirongo irindwi na bitatu Grandi akaba yemeye ko igisata arongoye kigiye kurondera uburyo bwo guteza imbere mu kibano aho izo mpunzi ziri i Bujumbura Raymond Nzimana ijwi rya Amerika turagushimiye remo kuri iyo nkuru inama nshingamateka y'umuryango wa afurika buseruko yatanguye ibikorwa byayo by'ukwezi kwa kane mu ndwi zitatu bazomara bitegekanijwe ko abashingamateka batora itegeko rishyiraho ifaranga rimwe mu karere kose ni ibikorwa biriko bibera mu gisagara ca dodoma umugwa mukuru wa politike w'igihugu ca tanzania ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru akorera muri tanzania Integuro y'itegeko rigenga ikoreshwa ry'ifaranga rimwe mu karere ka Afurika y'ubuseruko irindiranywe igishika censhi ariko ntiyoroshe niyizotuma habaho ifaranga rimwe rizosubirira amafaranga n'amashiringi asanzwe akoreshwa mu bihugu bitandatu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko ari byo Burundi, u Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya na Sudani y'Epfo. amasezerano yo gukoresha iryo faranga rimwe yashizweko umukono n'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bihaye imyaka cumi kugira ngo iryo faranga ribe ryatanguye gukoreshwa ni ukuvuga guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane yamara naho biri uko abahinga babona ko kugira ngo iryo faranga rimwe rikoreshwe ibihugu bisabwa gukora ibitari bike mu by'ubutunzi john rwangombwa atwara banki nkuru y'u rwanda aheruka mu nama yarusha kuri icyo kibazo hari ibintu tugomba guhuza uko ducunga ubukungu bwacu uko tu uko dukora politiki y'ifaranga mu bihugu byacu uko tu dukurikirana cyangwa se uko tubara inflation aricyo kintu kigenderaho kuri politiki y'ifaranga kugira ngo byorohe nanone nuko tworoshya ubuhahirane hagati y'ibihugu byacu ya soko rimwe ni ikintu kimwe cy'ingenzi kugira ngo dushobore kujya ku ikoreshwa ry'ifaranga rimwe uko dukurikirana ibintu bya fiscal policy sinzi ukuntu nabivuga neza mu kinyarwanda ariko ubwo birenze ingengo y'imari gusa ariko ni politiki y'ingengo y'imari ni politiki y'imisoro politiki y'ukuntu ibihugu bifata imyenda ni ibyo dukeneye gukora kugira ngo dushobore kuba twagera kuri iryo faranga rimwe ntabwo ari ikintu cyoroshye cyane ariko ni ikintu gishoboka bitekanijwe kandi ko hazoca hajaho ibanki nkuru imwe ya yase izokorana n'ibanki nkuru z'ibihugu byose mu kubika iryo faranga rimwe jean ciza atwara ibanki nkuru y'u Burundi na wene yari muri iyo nama dusanga hazosabwa yuko nk'amabanki nkuru y'ibihugu akorera hamwe agacika imwe mugabo imbere y'uko iba imwe hariho byinshi bisabwa hariho ibisata bimwe bimwe bikirimo ingorane cyane cyane nk'aya masoko ari hagati mu bihugu kugira azoterane murabona ko hasabwa ibintu byinshi nko mu burundi cyo babwira cyoco ni uko natwe nk'isoko ntiriraboneka neza kugira ngo tuzogeraho tugira isoko rimwe hamwe umurundi akeneye amahera cyangwa ishyirahamwe ryo mu burundi ikeneye amafaranga rijya kuri iryo soko rusange uburyo bwo kuriha hagati y'ibihugu bigize umuryango tudakoresheje amafaranga yandi yo hanze byaratanguye naho nk'amabanki y'ubudandaji atarabimenyera neza hanyuma rero abagomba kurangura hanze ibidandaza biva hanze cyangwa biva iwacu bijya hanze bigaheza bikoroha kuko umuntu ntiyirirwa aratwara amafaranga mu mufuko arihiraho nyine hanyuma ibidandazwa akabironka iyo agiye hari abagifite amakenga no ku busumbasumbane bw'agaciro k'amafaranga n'amashiringi asanzwe akoreshwa ubu mu bihugu byose yamaraho abo bahinga barahumuriza nubwo dufite mu karere kacu hari ibihugu biri imbere y'ibindi mu bukungu ariko mu by'ukuri ntabwo bavuga ko dutandukanye cyane ku buryo byagombye gutera impungenge ko ari ibintu bidashobora guhura na gato ahubwo twakuzuzanya ku bwanjye cyakabaye gitoya cyakunguka kigiye guhura n'abandi banini kikajya muri rya soko rimwe rinini kugira ngo rero twirinde ko ikibazo kibaye mu gihugu kimwe cyazaba ikibazo ku karere kose muri rusange twagombye kuba dufite ikigega twashyiraho amafaranga haramutse habaye ikibazo ikigega kigafasha gukumira ibyo bibazo tukabikemuraho bibaye bitaraba sakara kuri fata urugero rwa union europeyene nk'ibibazo byabaye muri greece iyo baza kuba bafite nka nk'iyo stabilization fund bakahangana nabyo aho ngaho bibereye ntibigeraho bigira ingaruka ku mabanki ya european union yose abashinga amateka b'umuryango wa yase bafite icyizere ko bobo nibaheza gushyiraho itegeko rigenga iryo faranga rimwe igikorwa kinini kizoba gisigaye ari icy'abashikiranganje b'ubutunzi abatwara banki nkuru z'ibihugu hamwe n'abagwizatunga ndetse n'abahinga mu by'ubutunzi gusa n'ubu baba abo bashinga amateka cyangwa abahinga mu by'ubutunzi babona ko imyaka itandatu isigaye ishobora kuba mike kugira ngo iryo faranga rimwe rishigweho na nyarijya no mu yindi migambi nk'isoko rusange hakiragahaze pyekarave niyo nkuru yarusha ku bwishyu bya amerika
kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba ariko mbere y'uko dutandukanaho reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twababwiye tom boss atora umujyanama mu by'umutekano mu gihugu wa perezida donald trump yeguye ku mirimo ye perezida donald trump yishyuye n'ishavu ryinshi ku gikorwa cyo gusaba ibiro by'umushikirizamanza wiwe michael cohen cyakozwe n'ibiro bijejwe gutoza ibyaha fbi umurusiyakazi yulia skripal waroganywe na se sergei skripal mu bwongereza yavuye mu bitaro bitegekanijwe ko umugwi w'abashingamateka muri zimbabwe urengukisha robert mugabe yahoze ari perezida kugira yishyure ibibazo ku bijyanye n'itohoza ku mafaranga yavuye mu gisata cy'ubutare bwa diyama yazimanganye
inshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire Gebeye wadufashije mu buhanga bw'ibyuma muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema na videni ngabo mugire rero umugorora mwiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika thank you